ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ni umwanya w'amakuru tubagezaho muri aka kanya ingingo z'ingenzi uburundi buravuga ko buzafasha abarundi baba hanze yabwo kubaka amazu yo kubamo imbere mu gihugu twari twatumiwe na ambasaderi wacu ari ngaha i washington dc muhere yadutumire kugira ngo tuze gusigurira abarundi baba no muri amerika imigambi dufise cyane cyane imigambi yo kugwiza uburaro uwo ni francois nibizi umuyobozi wa banki ishinzwe umushinga wo kubaka amazu yo kubamo mu burundi jose eduardo dos santos wabaye perezida wa angola mu gihe cy'imyaka mirongo ine yaguye muri esipanye yari afite imyaka mirongo irindwi n'icyenda undi kandi witabye imana n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya amakuru tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi jose eduardo dos santos wabaye perezida wa angola mu gihe cy'imyaka mirongo ine yaguye muri esipanye kuri uyu wa gatanu mu bitaro byo mu mujyi wa barcelona yari afite imyaka mirongo irindwi n'icyenda inkuru ya fidele niyongabo itororokanizo ry'amakuru ryo muri portugal rusa ryamenyesheje ko yitavye imana inyuma y'indwara yari amaranye ikiringo kirekire mu kwezi guheze dos santos yari yakiwe mu bitaro mu gisagara ca barcelona yamara asanzwe yivuza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda dos santos yari yavuye mu mabanga y'umukuru w'igihugu haraheze imyaka itanu intwaro yiwe yaranzwe n'ingwano yihaye inkumbi yamaze hafi y'imyaka mirongo itatu yabaye hagati ya leta n'abagwanya ubutegetsi b'umuhari unita yaratsinze iyo ngwano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yasubiwe na perezida joao lorenso mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi wo mu mugambwe mpera nkawe lorenso yarihutiye gutohoza ivyagirizo vya ruswa mu gisata c'ibitoro yibonekeje mu kiringo ca dos santos ivyo vyagirizo vyashimikiye ku bana biwe
urakoze fidel niyo ngabo wahoze ari minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yitabye imana yishwe arashwe edi rwema arakomeza iyi nkuru shinzo abe yarasiwe mu mujyi wa nara aho yari mu gikorwa cyo kwamamaza ishyaka rye uwamurashe yahise afatwa n'abashinzwe umutekano minisitiri w'intebe fumio kishida yamaganye ubwo bwicanyi bw'umuyapani wabaye minisitiri w'intebe igihe kirekire mu mateka y'icyo gihugu inkuru y'urupfu rwa abe w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi yatangajwe nyuma y'amasaha atanu amaze kuraswa ni ku nshuro ya mbere minisitiri w'intebe ucyuye igihe cyangwa uri ku butegetsi yishwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu icyo gihe hari habaye kudeta mu buyapani hicwa abategetsi benshi barimo abahoze ari abaminisitiri b'intebe babiri shinzo abe yategetse ubuyapani muri manda ebyiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na karindwi no kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri yeguye kuri iyo mirimo ku mpamvu z'uburwayi abategetsi batandukanye barimo perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika bavuze ko bababajwe n'urupfu rwa shinzo abe mu itangazo rye perezida biden yavuze ko abe yaharaniye guteza imbere umubano n'ubutwererane hagati y'ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika uwo yasimbuye donald trump we yanditse ku rubuga rwa truth social ko urupfu rwa abe ari igihombo gikomeye k'ubuyapani
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter ni kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahere mu rwanda aho kuva tariki ya gatanu kugeza ku ya cyenda uku kwezi hateraniye inama ya mirongo ine na karindwi y'inteko ishinga amategeko y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa abari muri iyi nama baraganira ku ngingo zitandukanye harimo no kureba uko bateza imbere ururimi rw'igifaransa mu ruhando mpuzamahanga i kigali inkuru turayibaza jean batiste mico myiza u rwanda ni rwo ruyoboye ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa muri iki gihe nyamara runengwa na bamwe ku kudaha agaciro uru rurimi hashingiwe ku buryo usanga akenshi leta itanga ubutumwa mu cyongereza n'ikinyarwanda gusa ntikoreshe n'igifaransa visi perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda eda mukabagwiza ibyo arabihakana aho avuga ko hari byinshi byerekana ko u rwanda ruha agaciro igifaransa u rwanda n'ubundi ruri mu muryango w'ibi- ruri kumwe n'ibindi bihugu mu muryango wabyo eh, w'ibikoresho biri- ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ubwabyo ku ruhande rw'u rwanda urumva na urwo rurimi rwahawe agaciro kandi eh, uretse nabyo konstitusiyo yacu itegeko nshinga ryamaze gushyira igifaransa mu ndimi zikoreshwa eh, mu buryo bwemewe n'amategeko ni ukuvuga les langues officielles Eh, bivuze ngo rero ku ruhande rw'u rwanda rero ku ruhande rw'amategeko ari ku ruhande rwo kugaragaza cyangwa no ku- ku- ku- ku- kuba turi mu miryango ikoresha urwo rurimi ubwabyo ni ni ikimenyetso cyiza gifatika kigaragaza ko urwo rurimi tu- turuha agaciro depite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda dogiteri gamariyeri mbonimana uri no mu kanama k'uburezi mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ashingiye ku kuba uru rurimi rutakigishwamo muri za kaminuza asanga nibura mu mashuri aho rwigwa nk'isomo amasaha yarwo akwiye kongerwa kuba eh, hari ababura amahirwe kubera yuko ururimi batarwumva neza batazi kuruvuga batazi kurwandika ah, ni ikibazo ibyo ni ibintu bibaho cyane kuko eh, urugero kugira ngo ube wajya nko gukora mu bihugu wenda bya- bya afurika y'uburengerazuba aho tuzi ko bakoresha igifaransa cyane ah, biragorana cyane eh, kandi eh, bo harimo ababa banakizi cyangwa se kuko twebwe hano n'igifaransa dukoresha bakaba baza bikaborohera ariko twebwe bikaba byatugora nigerayo yuko uburyo bwiza ni ukongera amasaha abantu bahawe abanyeshuri biga igifaransa eh, byatanga umusaruro kandi bikabaha bigaha inyungu ah, urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange denis dawson ni umusenateri muri canada akaba umwe mu baharanira iterambere ry'igifaransa asobanura uko uru rurimi rwagobokwa mu bihe by'ikoranabuhanga rikataje mu zindi ndimi c'est de s'assurer que dans les mu organismes miryango internationaux, mpuzamahanga mu bikorwa bya siyansi n'ikoranabuhanga n'ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga aho niho igifaransa cyabonera umwanya imibare igaragaza ko igifaransa kiza ku mwanya wa kane ku isi mu butumwa bunyura mu ikoranabuhanga aho ku binyura kuri murandasi gifite gatatu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe ku mwanya wa mbere haza icyongereza cyihariye makumyabiri na gatanu ku ijana kigakurikirwa n'igishinwa gifite cumi na gatanu ku ijana ku mwanya wa gatatu hakaza icyesipanyoli gifite karindwi ku ijana jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu rwanda tujye mu burundi aho leta y'icyo gihugu ivuga ko izakomeza gufasha abarundi baba mu bihugu byo hanze nk'uburayi na amerika kugira ngo bashobore gushora imari mu gihugu cyabo bagura cyangwa bubaka amazu yo kubamo umuyobozi wa banki ishinzwe gushyigikira ubwubatsi bw'amazu mu burundi francois nibizi yahuriye na bamwe muri abo barundi hano i washington Eh, kurikira ikiganiro bagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana urugendo rwacu rwari twatumiwe na ambasaderi wacu eh, ari ngaha i washington dc Ah, muhere yadutumire kugira ngo tuze gusigurira abarundi baba no muri amerika imigambi dufise cyane cyane imigambi yo kugwiza uburaro na produwi twari twaragize nshasha yo gushigikira diaspora kugira ngo nayo ishobore kuza iraronka amazu mu gihugu cyabo cy'uburundi amazu meza abo barundi bo muri diaspora mwarahuye mwaraganiriye ibyo mwabagejejeho byerekeranye n'ayo mazu mubafasha kugera mu gihugu cyabo mwasanze babyakira ku kihe kigero Eh, barashimye cyane rwose turiko turabibabwira warabona yuko tubabwira tuti ni byiza kuza kubaka mu gihugu cacu tunda turabereka tuti raba nk'umuntu ahembwa nk'imi- nk'idolari ibihumbi bitanu agiye baramukata idolari ibihumbi bibiri canke bitatu- bibiri n'inusu n'amajana atanu akaza arishura ideni ryiwe mu myaka indwi itandatu usanga yahejeje kuriha inzu mpaka y'imiliyoni amajana atatu miliyoni amajana ane kandi atavunitse kandi iyo nzu bigatuma abantu benshi bo muri diaspora bageze gutaha baronka aho bashikira atabariwe cyangwa wundi muntu ashobora kugenda akayishikiramo ikongera ikinjiza amafaranga none ashaka akanayikotesha benshi barabyishimye cyane rwose kandi biri mu mugambi wa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yafashe yuko diaspora nayo nk'uko mu bihugu bya senegale za mali n'ahandi ari vegitere niniya cyane rwose mu iterambere ry'igihugu kugira ngo batangure kuvuga kuvugira igihugu cyabo neza noneho no mu kirundi baravuga yuko atawutera icumu aho yateretse igisabo none iyo murebye amazu amaze kubakwa hifashishijwe iyi banki muyobora ishinzwe gushyigikira kubaka amazu yo guturamo mu burundi musanga umujyi w'igihugu cy'u Burundi ukunzwe n'abagura amazu ni uwuhe ni bujumbura ni igitega ni rumonge ni uwuhe mujyi ayo mazu abonekamo cyane cyane cyane tuvuga aba diaspora ni bujumbura gushiku kuko niho kuva iyi edisiyo ya diaspora 2020 itangura dusizeho iyo produit ya diaspora twari tumaze guha aba nyadiaspora hariya za kiyange za mutangano rogihosha n'ayandi makartiye bujumbura abantu mirongo ine na batanu twarabahaye turabafinansa amahera ari ya hoteli y'imiliyaridi cumi n'imwe hamwe na batanu tuzoshobora kugira bamwe n'ayandi mafaranga ashika imiliyaridi zitanu tuzoshobora kuzoha mino misi urumva yuko hashashwa imiliyaridi hafi cumi na zitandatu hama n'izindi zizo turubaka mu kiyange ego bariko barariha gahoro gahoro uburundi bufite gahunda yo kuba igihugu kimaze kugera ku iterambere mu mwaka wa bibiri na mirongo ine iyo murebye ishusho uburundi bufite magingo ya ndavuga ku byerekeranye n'amazu musanga iyo diaspora y'abarundi izagira uruhe ruhare mu kugera ku isura mwifuza mu myaka cumi n'umunani iri imbere turiko turaraba diaspora abarundi bari hanze ni benshi kandi urabona nibo bafise n'ayo mafaranga y'agaciro atuma tugura ibyo bikoresho nk'amaferabeto isima biba biva hanze kugira ngo twubake izo nzu turabona ko cyane rwose ari abantu kandi nabo bafite n'uburyo na bwinshi kuko abandi dusanzwe dushigikira nk'abo bafongisiyoneri bato bato tubaha miliyoni hagati ya cumi na mirongo itanu mugabo bobo ba diaspora turabaka kuva ku miliyoni amajana atatu amajana abiri amajana atatu n'ayarenga ku buryo twibaza yuko mu myaka iza bazaba ari benshi cyane cyane porogaramu poroje dufise yo kubaka kandi bujumbura hajya muri karitsiye miriware turafise na poroje yo kubaka igitega hama n'izindi nzu rero abo muri diaspora baraza bakagura bajya bariko baragurisha turavye uburyo bafise akazi bafise n'imyaka basigaje gukora na kapasite yabo yo kwishura tugaheza tukavugana tukabaha ideni kandi bigaca bivana na twebwe n'amafaranga dusanzwe dufize kuko naho turi banki yubaka turacakeneye na twebwe kugira ngo turondere ubundi buryo bwo kugira ngo turonke amafaranga menshi kugira ngo abatwitura bose bashobore kubakirwa francois nibizi umuyobozi mukuru wa banki ishinzwe gushyigikira kubaka amazu yo guturamo mu burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane rwose nyakubahwa Benice nkaba nsaba abo muri diaspora bose aho bari yuko boza bakaraba kuri site ya ya ya BHB kugira ngo tuzoze tuvugana nabo baze aho tutabonanye bazobabwire amaporoduwi dufise kugira ngo ntibaze batangwe mu kubaka igihugu nabo bazobe barimo murakoze cyane rwose muri aka kanya mu mpaye
radiyo ijwi ry'amerika dukomereze mu makuru y'imikino y'umunsi ku wa gatanu hakinwa imikino y'umunsi wa gatanu ari nawo usoza imikino mu matsinda yo mu irushanwa mpuzamahanga rya davis cup mu mukino wa tenisi ribera i kigali mu rwanda umunyamakuru ijwi ry'amerika jean claude munyandinda niwe ari
mu mukino wari utegerejwe na benshi kuri wa gatanu ikipe y'igihugu y'u rwanda yacakiranye n'ikipe y'igihugu ya sudani aya makipe yombi yari yaratsinze imikino yayo ibiri yayihuje na uganda na tanzania kandi buri gihe batsindaga inshuro eshatu ku busa mu mukino w'ikubitiro umunyarwanda ernest habiyambere yatsinze umunyasudani nur mandur amaseti abiri ku busa hakurikiyeho umukino wa kabiri wahuje bertin karenzi w'ikipe y'u rwanda n'umunyasudani khalid derar bertin karenzi niwe wegukanye intsinzi y'amaseti abiri ku busa umukino wakurikiyeho mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri wari uwo kurangiza umuhango ukaba wahuje abanyarwanda babiri ari bo junior hakizumwami afatanyije na joshua muhire bahuye na sudani yari irimo mohamed abdara na nur mandur ikipe y'igihugu y'u rwanda nyuma yo gutsinda sudani yahise ikatisha itike yo gukina finale abasore b'umutoza sylvain rutikanga bavuga ko bitari byoroshye ariko ngo intego yabo ni ukuzamuka mu cyiciro gikurikiraho na urebye nta mukino uba woroshye kuko koci yaba yaduhaye gahunda yo gukina kandi abatubwiye ko nta mukino woroshye muri make cyane ukuvuga ngo umukino ntabwo wari woroshye birangira ari uko ubonye ifirimbi ya nyuma igeze tugeze finale Eh, of course ibi ni ibi- ni icyizere turi gukomeza kwiyongera imbere ko biraduha mo- motivation yo gukomeza imbere Eh, icyo twakwiza abanyarwanda ni uko turi mu rugo badushyigikire turi guharanira ko twajya mu kindi cyiciro ko kino ni icyiciro cya kane twari turi mu cyiciro cya gatatu umwaka ushize ubu turi guharanira no gusubira mu cyiciro cya gatatu nanone indi kipe igomba gukina n'u rwanda ku mukino wa nyuma iraturuka hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo na togo amakipe abiri ari y'u rwanda n'ikipe iri butsinde hagati ya togo na repubulika ya demokarasi ya kongo niyo agomba guhurira ku mukino wa nyuma ejo kuwa gatandatu muri irushanwa rya tenisi rya davis cup ririmo kubera mu rwanda mu gihe hari haserutse amakipe icyenda yari agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere ryari ririmo u rwanda sudani uganda na tanzania mu gihe itsinda rya kabiri ryari rigizwe na togo repubulika ya demokarasi ya kongo kongo brazzaville angola na botswana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda valens habimana akaba ari nawe urimo kuyobora irushanwa rya davis cup ririmo kubera mu rwanda asobanura ko imigendekere yaryo ari nta makemwa mu by'ukuri nk'uko iri rushanwa twaribonye rya davis cup rikaba ari ni ubwa mbere ribaye mu gihugu cyacu cy'u rwanda kugira ngo baritange haba habayeho gusaba yuko ryaza kuba ibihugu byinshi biba byarakoze application ariko kuba bararihaye u rwanda ni uko bari basanzwe bamenyereye ko dutegura amarushanwa mpuzamahanga kandi akagenda neza na cyane ko ubu haje abayobozi ba ITF nabo turi gukorana muri iri rushanwa bari kutubwira ko bimeze neza cyane bishobora no kuduhesha n'andi mahirwe yo kushobora kuzakira n'irindi mu mwaka utaha ikipe izatsinda umukino wa finali wo kuri uyu wa gatandatu izaba ibonye uburenganzira bwo kuzamuka mu ntera izaba ivuye mu cyiciro cya kane yinjire mu cyiciro cya gatatu mu mukino wa tenisi ku rwego rw'isi yari claude munyandinda i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc muri uyu mwanya turabagezaho igice kigufi cy'ikiganiro muri sanga mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye na fabrice manirakiza umurundi wari usanzwe utuye muri australia ariko ubu akaba yarafashe icyemezo cyo kujya gucururiza mu burundi jewe um, maze imyaka irenga cumi n'itanu muri australia rero mu bindi bikorwa byanje bya misi yose nahora nkora icyo bita motivation and inspiration speaking muri australia aho ma- aho maze kugendera amashuri arenga amajana indwi Ah, rero mu bihumbi bibiri cumi na gatanu nagize amahirwe yo kuja gutembera ahantu bita muri east timor nakigwa n'abashi- n'aba- n'abubahwa baho rero kubera nari isanzwe ni perezida wa kominote yo muri yo mu ntara ndimo muri victoria ndibuka ico gihe niho nagize iyerekwa um, iyerekwa ryo ku ryo kunyereka yuko bikenewe ko nimba ndiko ndateza ibihugu ibindi bihugu imbere cyangwa ndiko ndakora ibi biteza imbere um, igihugu cyanje kinkeneye gose Ah, rero cangira ico gishika canza rero mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu canhangura ishirahamwe ryitwa Come and See Burundi ingurabe Burundi focus ya mbere yari muri tourisme ariko nsanga tourisme iragoye um, iragoye kuko sibe si twese tuyumva mu Burundi Ah, rero mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani cangira iyerekwa nyene ryo ku ah, ryo gushaka kubaka ibigwati mugabo nkavuga ati byaje bivanye cyane cyane mu ngorane abadiaspora tugenda turahura nazo na jewe zanshikiye ah, turungika amafaranga menshi cyane um, mu burundi ugasanga tuyarungikiye imiryango tuyarungikiye abagenzi cyane cyane mu bintu byo kubaka ah, bikagorana rwose ukaca usanga bariko barayatwiba cyangwa bayadukoreshereza nabi rero tugaca tugira ikigumbagumba n'ishavu ryo kwanga uburundi kuko um, niyo ari umuntu umwe wo mu muryango iwawe canke umugenzi wawe aku aku- akwibye ayo mafaranga canke akayagu- akagukorera nabi iyo proje uca umenga wasi igihugu cose gusa hambavu y'ibyo bivanye n'ukuntu naho nari perezida wa kominote twe nk'abarundi twari turi muri iyo kominote twarakunda gukritika uko ibintu byinshi bitari ko biragenda neza mu burundi mugandagera aho mvuga ati bagenza ati irifo mu cyongereza bavuga ati don't make a change but be the change ati tureke gutungana intoke tureke gukritika ibi na biriya ati kuko no mu kirundi baravuga ati ntawanka konka nyina ngo agwaye uruhere ati reka tugende tube impinduka benshi barabona yuko ntobishobora barabona nyine yuko umenga ari ukwiheba mugabo ndagenda mu burundi none nagize amahirwe ubu intambwe ngeze ko ni ndende egome izo mpinduka ni nkizihe muziducire ku mayange ego impinduka novuga ati twari bo twarakunda gukritika ida political analyze ida uh, financial development ida social development ibintu byinshi bijanye um, n'imibano bijanye no kwiteza imbere hanyuma rero um, novuga ati rero ca ndiyumvira iyo projet projet ya sisbu village uh, ni proje turiko turubakira amazu abarundi bahurikiye novuga ati benshi bahurikiye muri diaspora kuko ibice mirongo icenda na bitanu ku ijana by'ayo mazu yafashwe n'abadiaspora um, rero naragize amahirwe yo ku uh, yo gupresentinga bivanye n'ibyo nize mu ishuri bivanye n'ubu n'ishyaka narifise ndabimenyesha banki yitwa yahora yitwa fondo rabita rb ubu yitwa bhb ndababwira uwo mugambi baranshigikira rwose barumva ko ari umugambi twokorana kuva icyo gihe rero turatoragura gukora uwo mugambi rero icyo nababwiye nababwiye ati jyewe ndazana abakiriya hanyuma mubahe amadeni tububakire kuko ndazi ko abadiyasipora uwo ari we wese afite igishyika cyo guterera agacumu k'ubumwe mu burundi cyane cyane mu byo kubaka byensire ego icyo gikorwa cyo kubaka turakigaruka ko ni umwe mu migambi urwaruka rushobora gufata murazi ko muri iki gihe hariho urwaruka rwinshi ruri mu bushomeri rwaheje amashuri eka rwayaciye hagati eka n'urwize imyuga usanga kenshi na kenshi rudashobora kugira imigambi nk'uyu mugambi wafashe ikintu wobwira urwaruka muri rusange kugira ngo nabwo nyine rwitangurire ibikorwa byo kwiteza imbere ibintu mubona mu rundi bindi byokorwa atari uyu mugambi murimo wo kubaka no gufasha abo muri diaspora n'abaru eka n'abarundi nyene uh, bakiri bato uwundi mugambi mubona urwaruka rwofata ni nk'uyuhe ari za kreno nyinshi ariko umugambi mubona ko woshobora gufasha urwaruka ni nk'uyu agace wocira urwaruka ni nk'akahe bo agace nocira urwaruka nakuko um, gufata iya mbere canke kurinda naho bivanye n'ukuntu igihugu cyacu cyagiye kiraca mu ngorane na ziriya hariho ukuntu twama tubona umenga ntitwokora imigambi yacu barayitwiba n'iyo batayitwibye ntibakunda ko ko ijya imbere ariko nkavuga ati ahantu hose hari history mbi hategerezwa guca umwanya kugira ihiringe rero ntituce ari twe nyine tuzoyihiringa we need to take an action nkavuga ati rero abajene bahamagarira kumenya yuko jewe naratembereye ibihugu bitandukanye ku isi sanga uburundi n'igihugu cya mbere ushobora gutanguza umugambi ufise amafaranga makeyi ugatera imbere kuko akarorero nko muri osirali ufise ibihumbi mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu by'amadolari uza gusanga ugiye gutanguza aga small business bikanakugora ndetse ugasanga n'amafaranga hatswe guherera muri registration ya small business ariko mu burundi niyo uba ufise miliyoni zibiri miliyoni icumi ushobora gukora umugambi guteza imbere hariho bariko barorora amafi hariho aborora ingurube utugambi twinshi vrema dukeneye umugambi umutayi mutoyi kugira umuntu atangure kandi ngiye ndabiraba jeni nkunze kuyibwirira abajeni ati uwo wese aba yumva ko afise umugambi byensiri yiza pana wa wundi azavuga ngo nafise umugambi mu mutwe wanje ati arandondera kuko ndafite abadiyaspora batari bake bari pure bari redi gushigikira nkavuga ati rero birakenewe ko aba abajeni bakura amaboko mu mufuko kuko je nama ndababwira je fabrice si je munyabwenge canke umuhizi wa mbere um, novuga ati nakuye amaboko mu mpuzu no every hari n'abandi bandusha ubuhizi n'ubutwari uh, mugabo bashaka gusa ko no, I mean, no noterera akamo ko bakura mu maboko mu mpuzu bagatimba bagakora egome umugambi eka umutahe eh, kurinda ivyo ni bimwe mu bintu bishobora gufasha mu gutangwa kwikorera utwa- u- utwiwe ariko ah, hariho n'ibindi bintu umuntu arinda kuraba kugira arabe ko uyo mugambi eka ah, n'uyo mutahe bizofasha ivyo turabigaruka ko mu kanya ah, mushikana Fabrice eh, Manirakiza ariko nagomba mpa ijambo abanywanyi turi kumwe ba benshi cyane gose bariko barondera kugira ivyo bababajije turi kumwe na Nduwimana Andre miriwe neza
genda mushobora kuba ntangure eh, gukeza fabrice kuva muri diaspora eh, muri zariya akaba ari mu burundi ku cyumviro aje gushikiriza cyane cyane ibintu byo kurinda n'umutahe icyo kintu ndagishyigikiye nanje So, hanyuma kandi nagomba nanjye mvuge ikindi kintu numva noshyira imbere ni ukuvuga egome ikindi kintu Nduwima- ndakora, Nduwimana Andre hanyuma mura- kandi murashaka tukaganira kutubwira ko, murashaka kutubwira ahantu ubwa mbere na mbere aho muri eh, neza na neza jewe ndi mu bumanuko bw'igihugu mu- mu Nyanza ya Kisante.
igihugu uburundi yego duga ku ijambo rero ikibazo canke iciyumviro Eh, murakoze cyane nagira eh, ntuge ko ubwa mbere nanjye ni guteza umwere wacu w'umudiyasipora kuva muri australia ari imwe na cyane cyane ko eh, yafashe ihangiro ryiza ry'uko ubwenge afise ubwenge yahawe ni ukuvuga ibyo yahawe yahawe ariko arafasha igihugu na cyane cyane abicishije mu kwitanga aho yashyize intare mu cyarasara cyane cyane akavuga ati kurinda eh, ni iciyumviro gikomeye rwose ni umutahe ukomeye nanjye rero nkongera ko mvuga nti eh, urwaruka biri uhaguruke Eh, hari icyo bita kukwi kukwi- mm, mu kirundi babyita ngo kumenya kwibako Eh, twese duhaguruke kugira ngo dushobore gufatana mu nda habe ubwizigirwa Eh, ngahamagara rero uwo mwene wacu mu diaspora ko eh, duhamagara n'abandi ba diaspora kuza kubaka igihugu cyacu barundi cyane cyane badufate mu rwego hanyuma natwe eh, duheze rero eh, tubayoboke aha rero nkavuga nti eh, bogerageza cyane cyane ikindi gisata twifuza yuko bo- bo- boshigikira igisata cy'ubushakashatsi igisata cy'ubushakashatsi n'igisata cy'ibidukikije eh, gukingira ibidukikije na cyane cyane kandi eh, be- be- begeranye ibyiyumviro by'urwaruka rwo urushomeri ngaho barahari eh, nta- ahanini na ntaryo nkifuza yuko eh, nawe uba byahuye ku murongo akaza eh, aba- bibaye ngombwa ko atwiyumvira kugira ngo natwe dushobore kumurahura ko ubumenyi n'ubwenge na cyane cyane ko ari byo natwe turiko twikoresha na cyane cyane rero rero tugakinga intare yuko ibyo twabitanguye eh, twama duhurira mu mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu aho na ntabwo twama tugira amanama atandukanye na cyane cyane mu kumbatira amahoro n- eh, n'umutekano ariko tugashyira imbere gukingira ibidukikije tukifuza na cyane cyane rero ko abadiyasipora badushyigikira eh, kugira ngo ntabyo dushobora kubaka inyungu murakoze Nduwimana Andre ku vyiyumviro vyiza mushikirije reka duhe n'ijambo kandi ubundi bunywanyi Evariste irakoze miriwe neza
rero ndabona ndabumva muri hega ya Evariste je erafe irakoze makamba duga ku ijambo ikibazo iciyumviro turi kumwe ikibazo cyane nashaka kubaza ku cyerekeye yarize umuntu yarize ku bintu by'ubutunzi n'ubwizi butunzi ariko ikibazo umuntu ariko arabona rimwe na rimwe biragaragara neza no kuba turondera ku gihugu cyacu cy'uburundi na cyane cyane nko kunaruka n'ibindi usanga tugomba tugura mu nyungu zitari zitari buduhuze cyane rwose tukaba turangwa n'ibintu byo kubura amasoko kunakwiya ndetse amatagisi akanarenga cyane rero udashobora kubaza ati mbe ni gute nka twebwe urwaruka twumva dukwiye dutera imbere kandi bigaragara neza ko ikintu cyerekeranye no gukurakura neza twereke nk'amatagisi n'ibindi tagisi rikiremereye cyane
murakoze Evariste irakoze reka ico kibazo tugihe eh, mushikantahe ego murakoze cyane Ah, ngerageje gusa nk'unahera mm, ku cyo uwari yavuze ubwa mbere yari yavuze ku bintu kijyanye na na research and environment Um, nkadugira ko mvuga ati diaspora ku by'ukuri irafise abanyabwenge benshi benshi cyane aha novuga nifati eh, mpereye kuri experience ifise abadiaspora cyane cyane nko muri australia twa eh, turamaze imyaka irenga cumi n'itanu dushitse rero wumvise uwo mwanya abana bashitse bakiri bato ubu barahegeye amashuri ubu bakora mu ma corporate companies bakora mu ma companies akomakomeye which means rero um, hariyo abajene benshi hariyo abarundi benshi ubu ba- ba- batsinze am- bahejeje amashuri bakeneye gusa ayo marembo yo kuza guteza imbere igihugu so nibaza yuko mu- bari bari play kuza guteza imbere igihugu kandi nibyo ndimwo nibyo mbona kandi uwo ari we wese tu ya guverinoma novuga ati ari open Ah, ku kintu kijyanye no kugwiza ubutunzi nabwo dufatiye ku novuga ati uko ku kubura amasoko canke guhura n'utwo n'izo ngorane z'amatagisi ikintu kimwe twobanza kumva ni icuko burya iterambere ry'igihugu ntirikorwa n'umwe rikorwa na twese Ah, muri iyo nzira imigambi yose kuko hariyo umuntu ashobora kuvuga ati jewe ah, si- sinkora uwo umugambi wanje kubera ntoroherejwe ariko ukaza gusanga kugira yoroherezwe biba bikeneye a group of business biba bikeneye at least uh, uh, business zitanu canke icumi ziriko zira operatinga muri iyo nzira rero yo bimeze uko biba bi- bibaye ngombwa ko um, abo bantu bose baza hamwe uh, baba bikeneye ko abo bantu bose baza hamwe baka- tugakorera hamwe aricyo gituma mvuga ati ibibazo byose tubona kugira bize mu nzira ni uko tuja hamwe tugakora twese nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwari muyakurikiye naho mu kanya mu yandi makuru